bandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira ni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitara cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwi ikaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya kera twararonka utugwa dukwiye mugabo nk'ubonye urashobora kuronka tubiri waronse twinshi ni dutatu ugaca usanga ntituguperimetako kwigisha neza nk'ibyo wagira wigisha uyu ni umwe mu bigisha bo mu ntara ya bubanza mu gihugu c'u Burundi agaruka ku bukene bw'ingwa bafise kubera intererano ya leta batagihabwa iyo nkuru rero co kimwe n'ijambo umukuru w'igihugu ca leta z'ubumwe za amerika donald trump yaraye ashikirije abanyamerika turabigaruka ko handi hato muraguma ku maradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make nk'uko nari ndabicaye ku masonga ko perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo ku mugoroba yashikirije abanyamerika n'amakungu ijambo bita state of the union ijambo rero riba uko umwaka utashe kuva ashikiriye ubutegetsi n'ubwa mbere donald trump ashikirije iryo jambo muri iryo jambo ibikomeye yashimikiye ko vyerekeye ubutunzi aho yasavye abanyepolitike ku mpande zose gukorera hamwe ku bibazo vy'abimukira trump yavuze ku vyo yakoze mu vyo yemereye abanyamerika igihe ariko ariyamamariza kurongora igihugu yongera yemera abanyepolitike mu migambwe yose abademokrate n'abarepublikane ko yiteguye gukorana nabo kugira ngo bakorere ibirenze ivyo bamaze gukora kino gihugu yagize ati twese hamwe turiko twubakira hamwe amerika irangwamwo umutekano ikomeye kandi yishimira uko ihagaze ku bijanye n'amatagisi trump yaragize ico avuga mu majambo yiwe ndamusubiramwo dugure twamugina yavuze ati nk'uko navyemereye abanyamerika amerika mpagaze hanyene ndi haraheze amezi cumi na kumwe twarakoze ibikomeye mu kugabanya amatagisi turakora impinduka zitazibagirwa muri kahise ka leta z'ubumwe za amerika ayo matagisi twagabanije arafasha imiryango ibayeho ubuzima bubayabaye hamwe n'amashirahamwe mato mato eka trump ku vyerekeye gukorera hamwe n'ibindi bihugu navyo nyene yarabigarutse ko yavuze ko amerika yasezereye ibihe vyaranzwe n'amasezerano atungukira bose mu guhanahana ibidandazwa ivyatumye kubwiwe ubutunzi bwa amerika bunyagwa amashirahamwe navyo n'ubutunzi hamwe n'ubundi butunzi bw'igihugu bwa amerika ifise mu makungu bitwagwa mu bindi bihugu abimukira ntibagiye kugira ico abavuze yasezeranije ko imiryango ibayeho ubuzima butoroshe na cane cane imiryango y'abimukira izofatwa mu mugongo ariko hakurikijwe amategeko yega iyo miryango kuri uyo mugoroba rero yaciye avuga ati ndamenyesheje ko niteguye gukorana n'impande zose za politiki abademokrate n'abarepublikane mu gukingira abanyagihugu tutaravye iyo baje bava urukoba rwabo n'ivyo bemera ku mugabane wa afurika umushikiranganji wa kenya w'intwaro mu gihugu hagati yatangaje ko runani na za ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari umuhari w'abagizi ba nabi ni nyuma y'aho umukuru warwo raila odinga yirahije imbere y'ibihumbi vy'abanywanyi biwe nk'umukuru w'igihugu hareje nyuma yo kurahira rero na bibiliya mu ntoke kuno wa kabiri odinga yavuze ko ari igihe ntibagigwa ku banyekenya majambo yiwe ati ndugure twamugina intambwe y'ukuri uno munsi n'intambwe igana ku gukuraho intwaro y'igiti igitugu ice mu matora idace mu matora yemewe kandi igiye kugarukana demokarasi mu gihugu cacu mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika serivisi y'igiswahili mu ntango z'ukwezi kwa mbere odinga yari yavuze ko ashobora kuzoshinga leta yiwe ishobora rero gukorera hanze ya kenya mu minsi iri imbere papa francisco mungere wa ekereziya katolika agiye kurungika mu gihugu ca chili umwepiskope w'umuhinga ku vyaha bifatiye ku bitsina afise icubahiro vatikano kugira ngo ashobore gutohoza ku mwepiskopi mugenzi we yagirizwa n'abo yakomerekeje ku mitima yuko yabasambanishije vatikano yatangaje ku mugoroba w'ejo kwa kabiri ko umwepiskope charles kikluna yamuka mw'izinga rya malte azoja muri chili kumviriza abifuza kugira ico bashikirije ku vyo bazi ku vyagirizwa umwepiskope Juan Barros ikibazo c'uwo mwepiskope Barros cavutse mu minsi ya nyuma y'urugendo rwiwe muri Chili bituma aca yiha umwanya wo gukurikirana ikibazo c'abagirizwa ubusambanyi radiyo ijwi ry'amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda niho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo wesi tatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu none ndabaha ikaze mu ntara ya bubanza igihugu c'u Burundi havuga ubukene bw'ingwa zo kwandikisha ku kibaho mu mashure abayobozi b'amashure hamwe n'abigisha bo ku mashure amwamwe bafashe ingingo yo kwama baziguze mu ntererano y'amafaranga yabo ariko rero riraniga ko bavuga yuko utwo dufaranga tubatera bakura mu twabo bigatuma imiryango ikena ibindi kuri ino nkuru umenyesha amakuru wacu ubanza Diane Ndonse
hano ni ku ishure shingiro rya bubanza ya mbere abigisha bavuga ko bahabwa ingwa zitarenga zitatu ku munsi mugihe bahora baronka ikarato y'ingwa irimwo izirenga ijana bakazikoresha indwi zibiri ubu baronka igice cazo bakoresha muri ico kiringo uyu ni umwe mu bigisha avuga ko bitamworohereza kuyigisha neza kera twararonka utugwa dukwiye mugabo nk'ubonye urashobora kuronka tubiri waronse twinshi ni dutatu gaca usanga ntituguperimeta kwigisha neza nk'ibyo wagira wigishe mugabo tukagerageza tugakoresha uko zishoboka zibuze akaba bafise ntibatwima mugabo dukenye bara batubwira bati ntidufise ntimubanze mubangire turondere ubu bukene bw'ingwa umuyobozi w'indero mu ntara ya bubanza fenanda yiziga avuga ko atari kuri iri shure gusa ari ku mashure nka yose arongoye abayobozi b'amashure bavuga ko intandaro ari ukutaronka uburyo leta yari isanzwe ibaha bwo gukoresha mu vyankenerwa ku mashure umwunganizi w'umuyobozi w'ishure shingiro rya bubanza ya mbere hakizimana ernest avuga ko bikora ku mafaranga yabo kugira ngo abanyeshure babandanye kwiga uri umuyobozi utwara ishure abanyeshure baje kwiga abigisha baje kwigisha bashitse bakabura ico bakoresha ni ikibazo mwumva ko ikibazo kitoroshe hariho amwe amakomite atorwa ku mashuri komite nshingwashuri tuca tuja hamwe tukaraba icokorwa ari uwifise muri iyo komite akatugurana tukarurira ko ubwo buryo bugirane buboneka mugabo kenshi usanga barimwo bavuga ati nta buryo umuyobozi niwe ashagirane arabiya kuri de niho nabwiye yuko ni ikibazo mu miryango urumva uduhera ubu rwose hamukaraba ati mbo ishure ko bashinze ntiryo kwicara bashize babona yuko umengo nogira ico ndarifasha ucurabe ingene muri utwo duhera nyene koramwe ubwirante wiyungunganya kugira ishure ryirente ribandanye ribaho mumva ko ari ikibazo ariko eka no kw'ishure shingiro rya musenyi ya kabiri iri muri komine mpanda umuyobozi waryo safari albert avuga ko bikora ku bantu babaha amadeni igihe zitabonetse twebwe turiyaranja tukaba dufise abantu dukorana nabo ku ishuri baraduha ideni hama igihe ishuri rironkeye uburyo burya twita uburyo bwo gukora turaheza tukariha ideni tuba twarafashe kuri izi ngorane z'ibi bikoresho by'ingwa abavyeyi bafise amakenga ko ivyigwa bitariko biratangwa nk'uko bitegerejwe n'ubwo abayobozi b'amashure babaremesha bigirimana ruwi arongoye komite y'abavyeyi barereye ku ishure rya lise bubanza murabona yuko umwaka w'ishure ufise ibihe vyawo iyo rero ibikoresho bibuze mu gihe c'uko batanga ubumenyi turibaza tuti mbega none kwingwa zabuze ubwo vya biringo vy'ishure trimestre ya mbere izohera neza abana babonye ivyirwa nk'uko batezwa kubihabwa niyo makenga cane cane twebwe tugira ariko rero abayobozi batwizeza bakatubwira ati buhoro buhoro baza barondera ingwa hirya no hino kuko barazi ingene bashobora kugira kugira guhanahana bagurana ingwa hirya no hino ku yindi shuri bakazosubiza mu bushikiranganji bw'indero bavuga ko ico kibazo c'ingwa bataramenya neza aho ingorane ihagaze tumenyeshe kandi ko amashuri atari make asanzwe akenye n'ibindi bikoresho nk'ibitabo n'inyubakwa mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika yane ndonse urakenuye cane mu ntara ya bubanza kuri iyo nkuru warohejeje kudutunganiriza turaza gusubira ku makuru avugwa mu ntara hagati mu gihugu c'u Burundi ariko tubanze tunyarukire mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri zone ya Bwiza commune Mukaza eh, tubabwira ivy'isoko yo muri iyo commune aho uno munsi abahora badandariza muri iyo soko ya Jabe eh, bagiye kuyinjira mugenzi wacu Evariste Nziko banyanka yanyarukiye kugira ngo arabuko vyifashe Evariste ngaho mm, bu- mwijabe mwiriwe
mwiriwe neza diane Lego intumbero y'uno munsi y'abadandazwa yari iyahe yo kuja kunjira iyo soko
ego intumbero y'uno munsi y'abo badandaza eh, bahoze badandariza muri iyo soko ya jabe imbere y'uko isanurwa eh, yari iyo kuja kuraba ibibanza baronkejwe mu minsi iheze ni igikorwa cabaye rero inyuma y'aho eh, hamanikiwe intonde ku mpome z'iyo soko eh, ziha amanimero abahora badandariza muri iyo soko ivyo nivyo twabwiwe rero n'umukuru w'abo badandaza ndiwimana bernard Mhm, bari bavyitabiriye ari benshi banyuzwe nuko basanze bimeze vyari vyifashe gute muri rusange kubindi bakubwiye
abakenyezi canke abagabo eh, baronkejwe ibibanza muri iyo soko bari bazisidukanye n'iyo nka kuva mu gitondo c'uno munsi eh, biboneka ko bafise akanyota aho kuza kuraba ibibanza vyabo eh, bateza kudandarizamwo mu minsi iza ariko rero eh, benshi muri bo bidoze cane yuko ivyo bibanza ari bito bito cane bakavuga yuko eh, bizobatera agahombo kuko batazoshobora kwinjiza ibidandazwa vyabo vyose mu bibanza baronkejwe Mhm. haraheze igihe wari wadukoreye inkuru y'ayo masoko yandi ariko arasanurwa wari watubwiye yuko utwara komisinje jo kuyasanura ramadane nkurikiye yari yatangaje ko hariho vyankenerwa birinda kuzuzwa n'abadandaza bazohabwa ibibanza vyifashe gute babwiye gute ivyo vyose barabikwica
E, ibyo urongoye uwo mugwi eh, ujejwe amasoko ndwi yasa- aheruka gusanurwa mu giso- mu gisagara ca bujumbura ramadani nkurikiye yari yashikirije yavuga yuko eh, inyuma y'imanikwa ry'izo ntonde abanyesoko beretswe ibibanza bada- ba- bahawe hazocakurikira kubaka eh, aho rero uwo asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru w'uburongo igisagara ca bujumbura yavuze ko mu- ubu eh, ayo masoko atazosubira kubakwa n'imbaho akavuga ko mu myaka iheze byabonetse ko hateye umuriro amasoko acasha akarangira akatokombera ubu rero akaba yashikirije yuko eh, ayo masoko azubakwa hakoreshejwe ibyuma ariko rero ico n'ubu abo badandaza na cane cane nk'abo bo mw'ijabo uno munsi bakubita ibibakwe ryo kwinjira muri iyo soko bavuga ko gushika ubu batazi uzubaka ayo masoko hakoreshejwe ibyuma bakaba basabye umuco babaza yuko ari bazovyubaka canke yuko iryo soko ryoba ryahawe umuntu umwe ariko amakuru dukura mu ndwi itwi nuko avuga ko eh, kuri ayo masoko indwi hoba hariho umuntu umwe yahawe iryo soko ryo kubakisha ivyuma muri ayo masoko yose ndwi aheruka gusanurwa mu gisagara ca bujumbura ibitera amakenga bamwe n'abandi muri abo badandaza eh, bimirije kwinjira muri ayo masoko hari bahumurijwe kuri ayo makenga yabo
kuri aya makenga yabo eh, na cane cane nk'uyu abarongoye aha mu gisagara ca mu mu isoko ya jabe eh, B- eh, bernard nduwimana yavuze ko ubu eh, igisigaye kuri abo badandaza ari uko eh, barindira bakinjira muri ayo masoko akaba yavuze ko nk'ivyo bijanye n'uko ibibanza ari bito bito ata atazindi nama zikenewe babonye ibibanza vyabo ahubwo ko eh, uwo bernard yavuze yuko eh, ivyo bibanza bo vyakira uko Eh, ngo kuko eh, basanze biteza kugwizwa bikaba byinshi kugira ngo abadandaza bose bash- bashobore kuronka ibibanza muri aya masoko urakoze cane gose evariste nziko banyankubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tuze kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
hejuru ya amerika ubu naho dukubitire mu gihugu cyo mu rwanda ikigi- ikigo gishinzwe kwinjiza amakori n'amatagisi kivuga ko kubera impamvu zishingiye ku mategeko kitashoboye guteza camunara imitungo yabo mu muryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara turi kumwe na mugenzi wacu mu gihugu cy'u rwanda eric bagira ubusa ariko araca iganino ino nkuru eric amahoro mu rwanda
ni amahoro diane namwe Vyifashe- ni amahoro Eh, kuvyifashe gute ivy'iyo mitungo byo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara
Ah, imitungo yo kwa nyakwigendera asina paul rwigara nk'uko umaze kubibwira abateze amatwi radiyo y'ijwi rya amerika ikizwi kuruta ni uruganda rw'itabi cyangwa se ruri muri kampani yitwa ptc premier company premier tobago company ni ukuvuga ngo rero ru- ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyari kihaye gahunda yo kuba cyateye cyamunara imwe mu mitungo y'abagize umuryango wa nyakwigendera sina paul rwigara kirabishyuza miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu mu mafaranga y'u rwanda Ah, kivuga ko banyereje yabagombye kuba barishyuye imisoro ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu abantu bibazaga ngo kubera iki cyari cyatangaje ko mu mpera za bibiri na cumi na karindwi cyagombye kuba cyarayiteje cyamunara cyabo kuko cyavuga ko byanze bikunze bitagomba kurenza uwo mwaka tumaze kubaza rero bwana richard tusabe ukuriye ikigo rwanda revenue authority impamvu yabiteye no kuba i- i- uruganda rw'iri tabi rufunze kandi rwajyaga rwishyura akayabo k'imisoro mu bwabyo si igihombo kubera ko yagaragazaga ko imisoro yazamutse imisoro yagombaga kuba yarakusanijwe mu mezi atandatu yazamutse kubera ko ngo bari biteze miliyari magana atanu mirongo irindwi n'ebyiri hiyongeraho icumi biba miliyari magana atanu mirongo irindwi n'umunani tumubajije icyo kibazo rero yatubwiye ko kubera impamvu zishingiye ku mategeko ntabwo babashije guteza iyo mitungo y'uwahoze ari umunyemari ukomeye asina paul rwigara avuga ko bitarenze kubera ikibazo cy'amategeko bitarenze mu kwezi kwa kabiri bashobora kuyiteza cyamunara gusa yavuze ko nubwo wenda abantu bahita bumva uruganda harimo indi mitungo y'abagize umuryango wa sinapo rwigara ubwo wenda barebera mu bibanza amazu avuga ko uretse na rwanda revenue authority wenda yoyo iyishyuza miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu bagombye mm, kuba hari n'abandi bantu bishyuye ngo hari abandi babereyemo amadeni yavuze None, eh.
ah, ntabwo yavuze buri umwe yagiye avuga amabanki ni Ego.
ukuvuga ngo rero gusa nanone ku bu- ruhande rwa asina rw'abagize umuryango wa asina paul rwigara bakavuga ko iyi misoro ikabakaba miliyari esheshatu bo bavuga ko ari im- ari imisoro ngo babageretseho ku mpamvu za politiki nibuke Eh.
ko ah, mu mpera za bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa cyenda igipolisi cyateye kwa asina paul rwigara biba ngombwa ko cyurira n'urwego kivuga ko kigiye gufata abagize umuryango kubera ko ngo cyari kimaze igihe kibahamagaza batitaba ni ukuvuga ngo rero kuva icyo gihe uh, umuvugizi wa polisi acpt teus badege yavugaga ko mu byo bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro biza Urakoze.
gutungurana nanone bigeze mu rukiko biza kugaragara ko ubushinjacyaha bwabareze ibyaha birimo kuba bataranyereje imisoro icyo Urakoze imisoro bagishyize cyane.
ku ruhande abantu benshi bagatungurwa bati urakoze cyane eric muri make none ayo mategeko bavuga yuko ah, yariyo yatindije ko batera camunara ayo matungo yo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara utubwira amwe muri yo ayo bashira imbere
Ah, ntabwo yigeze yatomora yavuze ko byanze bikunze ari ibintu byose bigomba gukorwa bishingiye ku mategeko ariko noneho uka- ukumva aragenda yitsitsa ko hagomba n'ubundi kubanza kurebwa abandi bantu nk'abo atavuze b'amabanki nabo Urakoze ngo cyane.
babereyemo umwenda Urakoze Ni ukuvuga cyane.
ngo rero ni ugutega wenda twatega amaso muri uko kwezi kwa kabiri mu mpera zako nk'uko yabivuze gusa nanone ku gihombo nka rwanda reveni igomba kuzagira yavuze ko gishobora kuzabaho twibutse ko nk'uruganda rw'itabi rwa asina paul rwigara rwishyuraga ngo miliyoni magana atatu mu kwezi kandi yasize Urakoze.
amezi arindwi rufunze ni ukuvuga ngo rero nk'uko bavuga ngo bo bo ntabwo baba barufunze ngo wa- kwa sina paul rwigara bagombye kuba barumvikanye na rwanda reveni mu bwumvikane bagakora ariko bareba uburyo bakwishyura iyo misoro bo rero ngo bahisemo guhagarika ntabwo bashimangira ko aribo bafunze uruganda Mhm, eric mu kurindira iryo sango ryo mu kwa kabiri utwemere kuza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma hama utubwire ibindi utashoboye kutubarira
ndagushimiye diane
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ingwara ya malariya ibandanya ibangamira impunzi zahungiye mu makambi atandukanye harimo na nyarugusu ishyirahamwe ryitaho eh, ishyirahamwe eh, croix rouge rero rikaba ryatanguje isekeza ryo gutanga imisegetera kugira ngo rigwanye iyo ngwara mu makambi atandukanye rihereye mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania iryo shyirahamwe ryahereye ku bakongomani ariko ngo n'abarundi bazoshikirwa nk'uko muvyumva muri no nkuru bimenyesha amakuru muri tanzania james jovin uwo mugambi wo gutanga imisegetera ku mpunzi zituye mu nkambi ya nyarugusu watanguriye mu nkambi y'abanyekongo hanyuma ukazoherukira ku barundi iyo misegetera izahabwa ku miryango idafise umusegetera n'umwe hamwe n'imiryango irimwo abantu barenga cumi abanyekongo bazoronka imisegetera ibihumbi cumi n'indwi majana atanu isigaye nayo izahabwa abarundi bamwe mu bakongomani batuye mu nkambi ya nyarugusu bavuganye n'ijwi rya amerika bavuze yuko iryo shirahamwe red cross rikorera mu gisata c'amagara y'abantu yokongera iyindi misegetera kubera umusegetera umwe utokwira umuryango kandi ngo iyo misegetera ibihumbi cumi n'indwi majana atanu ari mikeyi cyane kubera abakongomani batuye muri iyo nkambi barenga ibihumbi mirongo itanu E, mimi naitwa Jordan Katato Nkomba. Kwanza naweza nikatoa shukurani zetu za dhati kulingana na hali ambayo tumeingia.
mbanze gushimira red cross kuwo mugambi bakoze wo kuduha imisegetera muri iyi minsi imibu ni myinshi cyane kubera imvura n'ibinogonogo imibu ivukiramo imibu ngaha mu nkambi irabangamiye cyane cyane abagore ibungenze hamwe n'abana ariko turashima Yani, naitwa Fatuma Mwenembele. Cha msingi kwanza tumeshukuru kwa sababu ametupa vyandarua. Matumizi yenyewe ndo hii unakata.
turashima cyane kubera twaronse imisegetera kandi batwigishije n'ukuntu tuyikoresha kugira ngo twikinge n'imibu Baridi alafu ndo unachukua unaenda ukafunga kwenye kitanda chako.
umuvugirizi w'ishyirahamwe red cross rikorera mu gisata c'amagara y'abantu helen kigoye mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze yuko iyo misegetera idakwiye ariko abayironse boyikoresha neza kugira ngo bikinge n'indwara malaria ibangamiye cyane cyane bibungenze hamwe n'abana batoyi Tunategemea kutoa vyandarua 35,000 kwa wakimbizi wa Kirundi pamoja na wa...
dutegereje gutanga imisegetera igera ku bihumbi mirongo itatu n'itanu ku mpunzi z'abarundi hamwe n'abakongomani batuye mu nkambi ya nyarugusu imiryango izahabwa ijya idafite umusegetera n'umwe canke umuryango urimwo abantu barenga cumi kandi iyo misegetera ni mikeyi cyane kubera abatuye muri iyo nkambi ni benshi cyane kwamba vyandarua baada ya kukipata iyi misegetera irimwo umuti wica imibu ku gihe kigera imyaka itanu usabye yuko bayikoresha nk'uko bigenewe walivyoagizwa inyuma y'ivyo yasavye impunzi zikunda kuguza ivyo zihawe zizoguza iyo misegetera ariko zikayikoresha nk'uko bihariwe kugira ngo indwara malaria ibangamiye impunzi kandi yica abantu barenga mirongo itatu buri mwaka muri iyo nkambi yogabanuka Kwa hiyo kila anayepopata chandarua mtu akitumie bila kukipeleka sehemu yoyote, na kile chandarua dusavye yuko umuntu we wese azoronka umusegetera atoja kuwudandaza mu isoko kandi iyo tumaze kubaha imisegetera turabigisha uko bayikoresha twikinga n'imibu kandi dusiga tuyitabuye mu gashashi kugira ngo ntibaronke ukuntu bayidandaza kandi haciye iminsi ibiri turagaruka kuraba yuko bakoresha imisegetera tubabahaye canke tukabafasha kuyimanika hejuru y'uburiri atuonyeshe ni eneo gani tufunge hiyo chandarua ili aweze kuweza kukitumia. Kama atakuwa pengine hawezi kutuonyesha, tunampa elimu ya kutosheleza, ili baada ya siku kama mbili tunarudi pale kuona, je, kile chandarua kimefungwa. Kama akijafungwa, basi tunamhamasisha akubali ile chandarua, tuendelee kumfungia.
impunzi zahawe iyo misegetera ni zimwe zama zituye muri iyo nkambi irimwo impunzi zirenga ibihumbi mirongo itanu ishyirahamwe red cross riri mu kibazo co gusaba ayandi makungu arabe ukuntu yofasha kuronka imisegetera yokwira imiryango y'impunzi zose uwo mugambi wakorekeye mu nkambi ya nyarugusu gusa kubera malaria yari irenze ariko mu nkambi za mtenderi na nuta abahabwa imisegetera ni abagore bibungenze hamwe n'abana bafite imyaka itarenga itanu malaria ni indwara yica abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi ariko bigaterwa ahanini n'uburangari hamwe no kutitaho ibintu akarorero kutaryama mu musegetera biba ivy'agaciro kwikingira gusumba kwivuza james jovini ijwi rya amerika nyarugusu mu ntara ya kigoma muri tanzania duce dukomereza iby'amagara y'abantu ku kiganiro ca- twabamenyereje iminsi yose ya gatatu nkano mango uno munsi rero mugenzi wacu ejo ni mukankusi araganira na muganga godelier vani mubona ari bujumbura mu burundi bakagaruka ku ndwara y'intandara muganga nimubona aratangura avuga indwara y'intandara ico ari co reka tubatega amatwi
indwara y'intandara ni indwara ifatira mu bwonko eh, ija iriguburiza ikaza irafata umuntu umwanya mutoyi hanyuma ikamurekura uwo mwanya uri hagati y'imisogonda mikeya n'iminota nk'ibiri abashakashatsi baravuga ko akenshi iyo ndwara iboneka iyo hariho iyongerekana y'umuyagankuba uriko uraboneka mu utembera mu bwonko bikava ko haba hariho iyongerekana y'uwo muyagankuba uh, ujanwa n'utu utuntu dutemberana dutanga amakuru mu mubiri w'umuntu Mm, ivyo bita niho transmettere mu gifaransa Mhm. Eh, ntabwo byoroshye kubisobanura mu kinyarwanda ariko umuntu yapfa kugereranya nyine akumva ibyo bintu bi- bimeze nk'umuyaga nkuba byita amashanyarazi mu kinyarwanda Ah, iyo ndwara se iravurwa igakira burundu Eh, yego iyo ndwara ku bice bimwe iravurwa igakira navuga ko ku- nko ku bice mirongo irindwi ku ijana ari indwara ivurwa igakira hariho rero n'ibindi bice nka mirongo itatu ku ijana indwara akenshi yisubiriza yego umuntu akabasha kubana nayo yego umuntu akabasha kubana yayo- nayo afata umuti iyo miti kuko iyo se uhagaritse kenshi bica bigaruka iyo miti se iraboneka mu bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere yego harimwo harimwo iyiboneka hariho n'iyindi usanga igoye kuboneka ariko ubundi imiti irahari none se umuntu yamenya ate ko arwaye iyo ndwara umuntu amenya ko arwaye iyo ndwara y'intandara iyo agiye arabona ibimenyetso bimwe bimwe nk'ibyo gutakaza ubwenge eh, akenshi ugasanga umuntu yari muzima ni indwara iza iramwubira mu mwanya muto ubwange buragiye hanyuma haheze umwanya muto bakagaruka Mhm. ibyo ibyo rero ni byo bimwe mu bimenyetso biyiranga nibyo bimwe mu bimenyetso biranga kiretse ko hariho n'ibindi Mm. intandara se irandura oya intandara ntiyandukira kubera umuntu waguhemeye ko cyangwa umukoze ko ko hariho abantu benshi bavuga ko iyo umuntu aguhemeye ko utawandura intandara Mm.
ibyo si byo intandara ntiyandukira ku ku buryo tumenyereye ko umuntu arwaye umukora ko cyangwa akagira ikindi kintu ukamwanduje ntiyandukira Mm.
nabwo Mhm. ibyo muvuga byo kumuhemera ko ni nk'ibyo abanyarwanda bavuga ko umurwayi wo- w'intandara nyine umurwayi w'indwara y'igicuri iyo ngo asuze iruhande rw'umuntu wundi utarwaye ngo arandura ibyo murimo kutubwira amatubwira ko bitabaho yego oya si byo si byo namba Mhm.
nabatwumva nimba ba- bazi ko ibyo bintu bibaho eh, babonera akajya ko kumenya ko by'ukuri bitari byo Mm, mumbabarire niyo mpamvu mbivuze nkabivuga natuye mu magambo twebwe dukoresha mu kinyarwanda ndabizi ko ndabizi ko abarundi ba- badakunda Yego, kubivuga mbabarira, baca ku bati.
ruhande nibyo mwise ku- guhumeka Ye, ibyo ari byo byose ubwo abantu basobanukiwe hanyuma Eh.
intandara se irica Eh, intandara iyo itavuwe Mm, hariho i- igihe umuntu afatwa ni- na krize mhm.
birangora kubivuga mu kirundi Ndabi- nda- ugasanga imufashe nk'umwanya muremure cyane idahera Eh, kwa kundi umuntu agira atya Yaba- aka- agatigita akata ubwenge aki- akikubita hasi n'ibindi Yego, nk'ibi bikaguma ko bidahagaze kuko Mhm.
ubu nabwiye yuko eh, iyo krize imufashe imara hagati y'imisogonda ibiri n'iminota i- ibiri Mhm.
byibura idashika itanu iyo rero imufashe umwanya urenga iminota itanu ikaja hejuru y'ayo ma- y'uwo mwanya Mm.
umurwayi batamwihutanye kwa muganga arashobora kupfa abantu bashobora kuyivukana cyangwa bayifatwa bakuze umwana arashobora kuyivugana bivanye twumve n'ibyatumye ayirwara kuko turakunda kubona abana benshi bakivuka eh, bagwara bya bidadaza bivanye kumve n'uko yarushe cyangwa bikavana n'uko afite iki- iyindi ngorane yindi ndemanwa eh, aba yaragize kuva akiremwa byumvikana yuko eh, umwana ashobora kuyivukana ye ariko kandi ikaba yafata n'abantu abantu abo ari bo bose mu kigero icyo ari cyo cyose Yego, cy'imyaka ifata abo ari bo bose irafata umwana muto irafata uwukuze n'umutama n'umutamukazi Ye, mu bice byinshi byo ku isi nk'uko oms yagiye ibibona usanga abantu barwaye igicuri bahezwa n'abo babana ndetse n'imiryango yabo ugasanga itarebwa neza n'abaturanyi abagore bakirukanwa n'abagabo babo kubera ko bafite igicuri aba bantu bakora nk'ibyo mwababwira iki icyo twasaba abantu batumva ni uko ahubwo hako umurwayi w'intandara bamukura bamwiyegereza ko twamaze kubona ko ari indwara itandukira bakamufasha mu gihe iyo ndwara imufashe hanyuma bakamunyarukana kwa muganga iyo yavuwe neza arakira neza akabandanya imirimo yiwe ya minsi yose akano ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara arakoze rero mugenzi wacu ejo ni mukankusi na godelier veni mubona muganga baganira ari bujumbura muri tuya cumi n'umunani washington dc mari kumwe na jowe diane nahazwe yakoze enjeniyeri jo yashikanye amajwi aha iwanyu na innocent kimenye yayatorokanije twemye uko turi batatu twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu